iri ni ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa kane itariki cumi na zibiri y'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na frederic nkundikije na fide niyo ngabo
plus que jamais notre boussole. Now I will say a few words in English. We just uh, adopted an important resolution which stands, I think, uyu ni umutegetsi wo mu ishyirahamwe mpuzamakungu mu nama mpuzamakungu ijeje umutekano ariko avuga ko eh, inama mpuzamakungu ijeje umutekano ishikirije ubutumwa buhambaye cyane rwose ubutumwa burimwo bwerekanye ubumwe ubumwe hagati y'abategetsi bose bagize inama mpuzamakungu ijeje umutekano reka ubutumwa buri eh, bufite umugambi wo guhagarika ubwicanyi bwari bwafashe indi ntumbero mu Burundi reka ubwicanyi bwari bwabaye ndanse kandi ubutumwa burimwo akizero kwiyongwano igiye guhagarara mu Burundi Ni inkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye Burundi twateguriye turayagaruka ko mu kanya kari imbere amakuru yacu tuyataguriye cyane cyane kuri ico cemezo giheje gufatwa mu kanya n'inama mpuzamakungu ijeje umutekano inama rero mpuzamakungu ijeje umutekano mu kanya heje gufata icemezo gihitira kamo gasaba guhagarika ubwicanyi mu Burundi kandi kikagabisha ko umuntu wese abera intambamyi inzira y'amahoro azofatirwa ibihano ico cemezo cafatiye ku makenga y'umutekano ubandanya gutosekara mu Burundi hamwe n'ukuntu ibiganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo bitariko biratangura ico cemezo kiratera kamo impande zose kazisaba kumviriza no gukorana n'umuhunza perezida Yoweri Museveni mu twigoro two kumvikanisha abarundi ico cemezo kiratera kamo kandi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon kamusaba kumenyesha abatetsi bagize inama mpuzamakungu ijeje umutekano mu minsi cumi n'itanu ibintu bitandukanye ishyirahamwe mpuzamakungu rishobora gukora kugira ngo ryerekane ko riri mu gihugu cy'u Burundi abategetsi baserukira ibihugu byabo mu ishyirahamwe mpuzamakungu i New York ejo ku munsi wa gatatu bavuze ko ishyirahamwe mpuzamakungu rishobora kurungika inteko mpuzamakungu zijejwe gucungira umutekano mu Burundi mu buryo bwihutirwa mu gihe umutekano n'amahoro bitogaruka mu Burundi mu maguru masha inama mpuzamakungu ijeje umutekano yarakoranye mu ndwi iheze kugira ngo hakorwe ibishobotse byose mu ntumbero yo kuremera ubutegetsi bw'ibujumbura hamwe no mu mugambi wo gukora ibishobotse byose kugira ngo ntihabe ubwicanyi bwo gutikiza inganda nk'uko ambasaderi aserukira igihugu cy'ubwongereza matthew rycroft yabivuze ishyirahamwe rya afurika naryo nyene ngo rishobora kurungika inteko zicungera umutekano mu burundi yamara abatetsi b'u burundi bavuga ko ata muriro uri kuraka mu burundi kandi ko ata bwicanyi bwo gutikiza inganda buzokwigera buba mu burundi ubwicanyi mu burundi bwadutse mu kwezi kwa kane igihe perezida pierre nkurunziza yatangaza ko agiye kwitoza mu kiringo kigira gatatu ingingo atavuga rumwe na leta bavuga ko iteye kubiri n'ibwirizwa shingiro perezida pierre nkurunziza yatoye mu kwezi kw'indwi mu matora benshi mu banyapolitiki batavuga batavuga rumwe na leta batitavye ubwicanyi buvuye ku matora rero bumaze guhitana abantu bashika amajana na mirongo ine mu gihe abandi bihumbi n'ibihumbi bataye izabo bagahungira mu bihugu bihana imbibe n'uburundi leta z'ubumwe za amerika ishyirahamwe ry'iburaya hamwe n'ibihugu bibanyi by'uburundi bifise ubwoba ku ruhagarara rwa politike ruri mu burundi muri iki gihe rushobora kwadukamwo ingwano ifatiye ku bwoko imeze nk'ibonyabwoko ryabaye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane mu yandi makuru nyene avuga ko Burundi abategetsi bo muri presidence ya Amerika avuga ko president Barack Obama yavuganye kuri telefone yavuganye na, kuri telefone na president w'igihugu ca Afrika y'Epfo Jacob Zuma ejo ku munsi wa gatatu akamubwira amakenga afise ku ruhagarara rwa politike mu Burundi president Obama yarasavye president Zuma kubandanya korana n'abandi bategetsi bo mu ntara mu gutera kamo gasaba kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi hamwe no gutunganya ibiganiro bizohagarika urwo ruhagarara muri ico gihe mukamo icegera c'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu yan eliasom umuyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa afurika nkosazana dlamini zuma n'umutegetsi mukuru w'akarere k'uburayi ku bibazo vyerekeye imigenderanire n'umutekano frederic mogherini batereye hamwe uh, batereye hamwe ku burundi kubera impungenge ku ngorane zitera ziyongera n'uko ubuzima bw'abantu batari bake bugeramiwe hamwe n'uruhagarara rukomeye rushobora kugira ingaruka mu karere bemeye gukorera hamwe no kurondera uburyo bwose bwo gutuma ibintu bitamera nabi kurushiriza mu burundi bumvikanye ku gikorwa cyihutirwa cyo gutuma ko inama hagati ya leta y'u Burundi n'abaserukira abatavuga rumwe na leta ya Addis Abeba canke i Kampala ihagarikiwe na perezida w'igihugu ca Uganda Yoweri Kaguta Museveni menyesha ko bazokora ibishoboka byose kugira bahagarike ubwicanyi n'uruhagarara bongere bafashe mu gutuma hatorwa inyishu iciye mu biganiro mu Burundi
turabandanya amakuru rero yerekeye cyane cyane icyo cyemezo gifashwe eh, n'inama mpuzamakungu ije n'umutekano twabibutsa ko abategetsi bari muri muri ako kanama bose bumvikanye ko ari cumi na batanu bose bakaba batoye icyo cyemezo bakaba batangaje ko bashatse kurungika ubutumwa bw'ubumwe buri hagati y'abategetsi bagize inama mpuzamakungu ijejwe umutekano baravuga ko kandi icyo cyemezo kizotuma abantu bose bariko barakora ubwicanyi mu Burundi bikebuka eka kikaba kandi ari icyemezo eh, c'umwizera ko amahoro n'umutekano bigiye gusubira gusasagara mu Burundi mu kanya turatumira abahinga eh, banonose cyane cyane ivyerekeye intara ya Afurika y'ibiyaga binini eh, n'abategetsi bamwe bamwe eka n'abatavuga rumwe na leta kugira ngo nabo nyene bagire ico bavuze kuri ico cemezo gihamba cyane rwose gifashwe mu kanya gatoyi muri aka kanya turi kumwe n'umushiyantahe Ndorimana Semana mwiriwe neza Ndorimana Semana
yego mwiriwe neza Eh, mwum- mwiriwe neza mwumvise icemezo giheje gufatwa eh, kigafatwa n'abategetsi bose bagize inama mpuzamakungu ijeje umutekano ikintu ca mbere mutubwira kuri ico cemezo ni ikihe mwumvise ivyavugiwe nka vyose twabiciye ku mayanga
Eh, murakoze cyane mbo icya mbere ni uko tubanza gushimira kuba eh, amakungu yabashije gufata ikibazo ikumva ko ari ikibazo koko bagomba kugira icyo bakivugaho icya kabiri twabonye ni uko babashije kwibutsa leta y'u Burundi inshingano zayo mu by'ukuri nta gitangaza tubonamo eh, mu byemezo byose uko ari cumi n'icyenda babashije gufata kuko twasanze ko ari ukwibutsa bakibutsa leta y'u Burundi ikindi twabonye cya gatatu ni uko eh, mu byo bibukije leta y'u Burundi birengagije kwibutsa abarwanya ubutegetsi kuko ibyo ari byo byose ibibera mu Burundi ntabwo ari eh, leta y'u Burundi cyangwa ishyaka sendede gusa eh, n'abarwanya ubutegetsi babifitemo uruhare rukomeye rero mu myanzuro kuba eh, nta hantu twasanze bagira ibyo basaba abarwanya ubutegetsi bwa petero nkuru nziza umushikanaye babijyanyemo- ndorimana bara- barasaba barasaba ko ah, impande zose abakora ubwicanyi abo ari bo bose kubuhagarika eka barasaba impande zose abantu bose bavuga amajambo yo guturira ko boyihagarika kandi baravuga ko umuntu wese azobera intambamyi amahoro mu burundi eka azobera intambamyi inzira y'amahoro uwo ari we wese ku mpande zose azohanwa
yego ariko eh, iyo ubisomye neza usanga ahenshi bagenda badoma urutoki leta nkuru nziza ba- bakavuga batomoye neza ko leta nkuru nziza isabwa ibi n'ibi isabwa biriya na biriya ariko nta hantu na hamwe batunga urutoki uretse aho ngaho bavuga muri rusange ngo bafite uruhare ngo bagire batya na batya nta hantu bagira eh, nk'uko twabisuzumye bavuga bati aba barwanya ubutegetsi nabo turabasaba ibi n'ibi ikindi muri iyo myanzuro eh, hari umwanzuro bavuga ko bari bwohereze intumwa abahinga b'abasirikare gutohoza no gutsimbaka- no gutsimbataza amahoro eh, kugenzura uburenganzira bw'ikirimo muntu mu burundi ariko rero yewe mu by'ukuri iyo tu- tugerageze kubitekerezaho tugerageze kubyihweza dusanga ahantu hose oni yagiye yohereza abantu bitwa ingabo nta mahoro na make yigeze ahaboneka ahubwo kuza kw'izo ngabo za oni kwagiye guteza ahubwo ibibazo bikomeye cyane ndatanga urugero mu rwanda haje ingabo za oni mu by'ukuri ntabwo zigeze zibuza jenoside santara afurika hari ingabo za oni ubu abantu bara- aba- aba- abanyasantara afurika baramarana nta muti na muke bigize batanga muri kongo ibeni ubu abantu Turetse- barabagwa turetse- amajosi, baracibwa imitwe hari ingabo nyinshi cyane turetse mushikantahe za ONU.
ndorimana turetse ivyo bimaze kuba mu bindi bihugu aho ah, vyibonekeje ko nk'uko mubivuze eh, kenshi na kenshi eh, umuti utacuboneka hari ikindi kibazo gihambaye cyane rwose cy'ikibanza coberamo ivyo biganiro inama mpuzamakungu ijejwe umutekano ivuga ko ivyo biganiro vyobera mu kibanza aho impande zose zo kumva ko zifise amahoro muribaza ko ico ari ikintu nka leta y'uburundi ishobora kwemera atakugonana
ndatekereza ibintu aho ngaho biragoranye petero nkuru nziza yagiye mu nama i darusaramu ibyakurikiyeho turabizi habaye kudeta mu gihugu cye ntekereza ko ubu ngubu ari igihe cy'amakenga cyane kuvuga ko inama iri bubere hanze akapfa kwemera kujyayo biragoranye ibyo bizasaba rero ko bagira intumwa bohereza iyo ntumwa rero ishobora kuba idafite ubwisanzure n'ubwigenge kuko yasinye amasezerano kugira ngo yemerwe petero nkuru nziza adahari ariko yewe icyo numva kuba bemeje amahanga mu by'ukuri oni ntekereza ko ifite ububasha bwose bwo kuba yanasaba ko ibiganiro bibera i bujumbura hanyuma bakizeza n'abarwanya ubutegetsi bwa nkuru nziza bari hanze y'u Burundi kuba bajyayo banabarindira umutekano ariko kuba rero bavuze ngo ibiganiro bibere hanze ubwo n'imyanzuro izabera hanze byanze bikunze izasaba abo bantu bari mu biganiro kuza i Burundi ubwo rero ntekereza ko byose ari kimwe bagombaga no kwemeza ko ibiganiro bibera i Burundi ariko ko bibera hanze buriya bafite ibindi amajenda kashe byanze bikunze muri ibi bya diporomasi abaho tuzayamenya mu buryo butomoye mu minsi ikurikira icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose mushikirije ariko muri aka kanya nashaka kubabwira ko turonse umushingantahe nyangoma leonard akaba ariwe mukuru w'umuhari senarede mwiriwe neza mushingantahe nyangoma mwiriwe neza frederic murakomeye hari icyemezo nk'uko twari ko turavuga mu kanya gifashwe n'inama mpuzamakungu yijeje umutekano icyo cyemezo rero kikaba gitera akamo gasaba ko impande zose zija mu biganiro mu buryo bwihutirwa zikaba icyo cyemezo kikaba kandi gisaba ko abantu bose bavuga amajambo aturira cisha bugufi eka kugira ngo n'amahoro mu Burundi asubira asasagare inama mpuzamakungu yerekanye ubumwe kuko ico cemezo catowe na bose ubwa mbere na mbere mwebwe mwacakiye gute ivyari byashikirijwe byose integuro yaco eka yemejwe uko yari yashikirijwe
eh urakoze Frederic kumva ijambo mu by'ukuri icyo cyemezo njyewe ntacu ndabona ntacu ndasomba biragoye kugira icyo ndakivuga ko ariko icyo ntoshima bwa mbere ni uko amakungu cyane cyane umuryango wunze ubumwe bwa oni ibihugu byose byo ku isi witaho cyane ariko mushinga nawe nyangoma muri mwaronse integuro yacu ni integuro isa n'iyarimo nka byose
ni ukuvuga nimba bayemeje ijya ntegura ukwiri ko nayo nayibonye nibaza yuko icyo ari ikintu cyiza cyerekana yuko amakungu ariko arakurikiranira hafi ikibazo cy'uburundi gusunika leta twebwe twebwe ku bituraba mu batavuga rumwe n'iyo leta y'imburabugirire ku bituraba
mushinga nawe nyangoma mu majambo mu majambo yashikirijwe bavuga ko ibiganiro yuko ibiganiro nta kindi twagumye dusaba atari uko kugira tugarukane amahoro mu Burundi muri ico cemezo muri ico cemezo harimo ku gusaba abanyapolitike cyane cyane kwihangana kuvuga amajambo aturira mushinga nawe nyangoma
ugira ngo hari amajambo hari amajambo tureba bumvise twavuze none yego mereka tubandanye turi kumwe kandi n'umushyiranje w'urundi hajejwe imigenderanire no gufashanya n'amakungu umushyiranje Alain Nyamitwe mwiriwe neza mushikiranje muri aka kanya nibaza ko telefone ziriko ziragorana ariko hari ikindi kibazo Fidele mubaza umushika nta nyangoma canke semana turi kumwe ngaha cerekeye cyane cyane ico cemezo cafashwe n'inama mpuzamakungu jeje umutekano reka ngaruke kuri nyangoma ku biberekeye muri ico cemezo haravugwa ko basaba ko hoba ibiganiro ivyo biganiro bikaba mu kibanza impande zose zo kumva ko umutekano wazo uhumurijwe kuri iyo ngingo mu byibaza kwiga
iyo ngingo twanye tubivuga yuko twebwe ibiganiro byobera hanze aho abanyagihugu abarundi bazoza muri ibyo biganiro bose biyumva yuko bari mu mutekano icyo rero ntitwokwirirwa turaki turakigaruka ko cyane asanga aribyo bemeje ibyo byari bimaze kuvugwa kenshi cyane
mu nshingano y'anyangoma hari abarundi batari bake bavuga ko ibiganiro abarundi bamaze kubimenyera cyane rwose ku buryo baza barifuza amaleta avuye mu biganiro murashaka kutubwira amajambo make ikintu muri senarede muzosaba leta y'uburundi ikintu muzosaba cyane cyane ikintu kibari ku mutima n'iki
ikintu warabibonye mu gushinga urunani rwacu senarede tugomba gusubiza umutama n'amasezerano y'arusha y'amahoro no kunywanisha abarundi akurikizwe ni ukuvuga rero ikintu cya mbere ni uko intambamyi ku bijyanye n'ikurikizwa ry'ayo masezerano ni uko umugabo witwa nkurunziza akinjura akagenda kuko ntarongoye uburundi yishyize hejuru amaje guhunyanga ayo masezerano n'ibwizo shingiro mushinga nayo nyangoma abanywanyi bawe abanywanyi bawe wumva uhamagara perezida ku izina ntubushe ko perezida ntibatangara nabo
perezida yuwe
duga ku ijambo yewe nari kumvuga wumva ikintu kigira kabiri urumva intambamyi y'amahoro mu burundi ubu ni umugabo nkuru nziza hanyuma ikigira kabiri gikomeye cyane ni ukugarukana umutekano icyo ni cyo kintu cya mbere kuko duharanira amahoro atamahoro ariho atamutekano nta na kimwe gishoboka ikigira gatatu ni ugushyiraho ikiringo ifata kibanza kirongowe n'abantu tuzuba twumvikanye ko inzego tuzuba twumvikanye ko yaba inama nshingamateka yaba umukuru w'igihugu yaba abakenguza mateka ni ukuvuga iyo iyo cyo kiringo bata kibanza kizuba gifise imigambi tuzorangura umugambi tuzohereza ko ndetse no gutegura amatora kuko amatora mu mwidegemvyo mu mutekano kugira abanyagihugu bitorere ababayobora mu nshingantahe semana ndorimana abarundi baragiye mu biganiro baragiye mu biganiro yarusha barumvikana kuri leta iyo leta imaze imyaka itari mike none turumva ko hariko hasabwa ibindi biganiro imbere yaho hariho habaye kajaga harabaye ibindi biganiro muribaza ko ivyo biganiro ari uburyo bwo kuronka inyishu yo mu kanya gatoya hanyuma tukazosubira mu bintu nk'ibi nyene
ndatekereza ko aho ngaho hariho mu myanzuro yafashwe nk'uko twayikurikiranye hariho hari ikibazo gikomeye cyane kuko barasaba ko bajya mu biganiro mu by'ukuri kujya mu biganiro icya mbere iyo wumvise n'iyo mvugo ya nyangoma arasa naho nta perezida yemera w'u Burundi kuko aranabaza ati perezida yuhe ni ukuvuga ngo muri iyo mishyikirano bazaganira nande icya kabiri ni uko iyi mishyikirano y'i Burundi twebwe iyo tubireba neza dusanga ibintu bazaganiraho icya mbere bazagenda basabe imbabazi z'ikivunga bishe abarundi bishe abantu badafite ikibazo badafite icyaha bishe inzirakarengane nyinshi abagore abana impinja abagabo badafite urubanza bazagenda kuganira ku mbabazi z'ikivunga ndabahamya neza ko aricyo cya mbere bazashyira imbere icya kabiri bazashyira imbere uburyo bagomba kugabana ubutegetsi ibyo rero nimba ari uko bimeze ni ukuvuga ngo ubu ibiganiro byari bimaze imyaka icumi bibaye i darusaramu ni ukuvuga mu yindi myaka icumi ikurikira abari muri za kaminuza ubu abarimo babikurikirana bari mu mashuri yisumbuye ubu mu myaka icumi nibabura akazi bazasanga nta yindi nzira igomba kubageza ku butegetsi uretse ibiganiro yewe nkasanga rero iyi nzira y'ibiganiro ihoraho muri ubu buryo itanga imbabazi z'ikivunga iha ba perezida ubusenateri buhoraho batanabutorewe ibi biganiro bizatuma mu myaka icumi abazaba barabuze imirimo abazaba barangije amashuri barangije za kaminuza bazateza akaduruvayo mu burundi kugira ngo bongere basabe amakungu uko bakururira mu biganiro uburundi buhore gutyo mu myaka icumi ibiganiro mu myaka icumi ibiganiro mu buryo buhoraho nkaba ntekereza ko rero bidatanga umuti mu by'ukuri urambye w'ikibazo cy'uburundi umuntu arabye ku bwanyu umuntu arabye ubwicanyi bw'ikorwa nk'ubwo mwari ko muravuga abantu atacu bazira abana abapfasoni abantu bakuze abantu bo mu bwoko bwose umukarabana y'amajambo aturira ariko aravugwa impande zose nk'uko mwari kuko murabivuga za politike zidadaza kuho zihagaze eh, muri kumuvuga ko ivyo biganiro bibandanije atanyishu izoboneka ku bwanyu niyihe nyishu mubona ko ikibazo kiriho nicibonekeza ngaho nta nta mazinda ariho ku bwanyu nikiye mubona cokorwa kugira ngo uburundi buve mu bibazo burimwo muri iki gihe
ubundi icya mbere ni uko amahanga amakungu nk'uko twabivuze bitangira ahantu bashatse kuzana ibisubizo nta bigeze bihaboneka Eh, amakungu kwihutira kwinjira mu mu bibazo by'abarundi abarundi ubwabo batabifitemo ubushake nta gisubizo namba twatanze ingero cyo mu rwanda ko amakungu yahingiye mu rwanda mu- mu- icyenda na kane ntibyabujije amakungu ko aba- aba- abanyarwanda miliyoni zirenga bicwa bapfa amakungu ahari ingabo zihari ziyobowe na romeo dallaire oni yose ibizi yana- yarazohereze twatanze ingero za santara afurika ko na n'ubu abantu bakipfa bagipfa twatanze urugero ibeni muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo oni yohereje ingabo abantu baracyabagwa amajosi y'ihene abantu baracyapfa baracyafatwa ku ngufu abagore twatanze urugero somaliya amakungu yaratabaye nta rero umuti dusanga ni uko amakungu iyo yinjiye mu bintu arabitoba kurusha uko atanga umuti tugasanga rero ko abarundi mu by'ukuri bagomba gutekerezaho harimo perezida nkuru nziza niwe ufite uruhare runini nk'uko twatangiye tubivuga wo kureba uburyo yagomba eh, kuganira mu by'ukuri si ngombwa ko haba ibiganiro byavuze ko byashyizweho eh, dar es salaam cyangwa byashyizweho eh, etiyopiya cyangwa byashyizwe hehe perezida nkuru nziza agomba kubyigaho akareba icyazana mu by'ukuri umuti mu gihugu cye cyahagarika ubwicanyi naho gutegereza ko amakungu yinjira ngo nibwo biza- hazaboneka umuti dusanga twebwe atari ko tubibona mushikana nyangoma ah, ivyo bishikirijwe mushikana ndorimana mubivuga ko iki ivyo biganiro ntibizotuma amahoro ah, asas- asasagara mu Burundi
Eh, ngira icyo ndabivuze ko u- babivuze nk'uko umengo nta- ntazi uburundi mu by'ukuri eh, burya igihugu cyose gifise inenge yaco Eh, burya a- aho ariho hose haba muri ibyo bihugu by'ibihanganye byo hanze bikomeye cyane muri politike ibiganiro byaba biriho icyo nicyo cabuze mu burundi kandi ibiganiro twagiriye arusha ngira ngo ntabizi neza icyo byatuzaniye mu by'ukuri byari byatuzaniye amahoro amahoro cyane cyane kunywanisha abarundi ubu nko mu burundi ntabwe twagize ikomeye cyane gusumba ibihugu bitari bike ndetse muri afurika ni uko ikibazo cy'amoko gisa n'icyarangiye hariho haracariho ibisigarira ibyo rero umuntu ariko aratwononera sinzi n'umuryango kubera atashoboye gukurikirana neza eh, ibyo biganiro byarusha n'uyu mwumva nkuru nziza petero niwe ariko aradusubiza inyuma nk'ibirenge n'ahandi abarundi twaragize intambwe ikomeye cyane nico gituma rero eh, kubera tubona akamaro k'ibyo biganiro kuko ibiganiro muri politike vyamaho vyama biriho niyo gituma nk'uko wabivuze yogira eh, abosaba ibyo yavuze ati abasaba ikigongwe nibyo yoza akaza mu ijambo bikenewe eh, nkuru nziza nga- imbere y'uko akinjura agasaba ico i- ico kigongwe kuko niwe yadusubije inyuma niwe yatumye amakungu asubira kuvyisukamwo ico nemera mu vyo yavuze ego me mu kanya gato turasozera mushikana nawe arafasha mugabo urabona ibibazo by'uburundi eh, iyo habaye ingorane bishobora kugira intandaro mbi ingaruka mbi Yego, me, mushikana mu nyangoma, bubanyi, akanya ku gasa- isi.
naka- nico gituma amakungu aca avyi- avyisukamwo ariko nk'uko yabivuze ivyiza bene igihugu bashoboye kwitunganiza ivya- ivyabo vyari vyiza amazi atararenge Ego- ingombe.
ego, me, ariko ubu, mu- mu eh, gusozera- amakungu yamaze kubijamwo urabona nti- mu gusozera reka duhe ijambo reka duhe ijambo umushana ndorimana mwavuze ko atumva ibyabaye yarusha umunota umwe amasegonda mirongo itatu n'atanu umushana ndorimana
Eh, murakoze cyane icya mbere ni uko eh, izi mvugo z'abanyepolitike bavuga ngo kanaka na kanaka ngo ntibazi ibyi- ibi- ibi- ibibera iwacu ngo kuko eh, atari aba n'aba nabamenyesha ko nabamenyesha na nyakubahwa uwo ngo turi kumwe mu kiganiro ni uko ubu ngubu isi yabaye ntoya ntabwo bisaba ko umuntu aba ari umurundi kugira ngo amenye ibibera i burundi ntabwo bisaba ko umuntu aba ari i burundi ngo amenye ibibera i burundi cyangwa yari i darisaramu mu mishyikirano kugira ngo amenye ibibera ibyabereye i darisaramu yewe nkaba nsaba ko nyakubahwa nyangoma ndamuzi naramukurikiranye kuva kera ni uko bashaka igisubizo mu by'ukuri kirambye cy'uburundi atari ibi ngibi byo gushaka kugabana imyanya mu biganiro no gusaba imbabazi n'ikivunga ibyo ngibyo ntabwo bizazana umuti urambye mushikanahe ndabimana semana mushikanahe nyangoma leonore turabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire
radiyo ijwi ry'amerika washington dc tubandanya kuvuga ku byerekeye burundi ku musaga mu bumanuko bwa bujumbura bivugwa ko hari umusirikare yahiciwe kuri uyu wa kane ku mugoroba igisirikare cy'u burundi cyemeza ko hari umusirikare yazimiye mu gikorwa cyo gusaka ibigwanisho ku musaga ariko kitaramenya ko yishwe abandi bantu babiri bari bakomerekejwe n'abantu bitwaje ibigwanisho kuri uyu wa gatatu mu ijoro ku mugwa mukuru bujumbura ni inkuru ya eroge wirikaneza amakuru avuga ko uwo musirikare yishwe yatanguye kumvikana nk'igihe cy'isaha icyenda z'umuhingamo ayo makuru yavuga ko yiciwe hagati y'ibarabara rya mbere n'irya kabiri ku musaga aho bita kugitaramuka umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza yabwiye ijwi rya Amerika ko mu gisirikare atamusoda baramenya yishwe ico yemeje nuko hari umusirikare wo mu ikambi ya Muha muri zone ya Musaga nyene mu manuko bwa Bujumbura yazimiye mu gihe yari kafashanya na bagenzi we gusaka igwanisho aho ku musaga nyene mu bijanye n'umutekano kandi mu gatondo ho kuri uyu wa kane umusirikare w'intwazangabo afise ipete rya majoro kuri uyu wa kane mu gitondo yarashe umuntu muri karitiye ya carama mu buraruko bwa bujumbura nk'uko vyemezwa n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi major Sen binyamahanga ngo yaciye afatwa n'abasoda bajejwe gufata abagenzi babo bigenjeje nabi police militaire mu gifaransa colonel Gaspard Baratuza avuga ko yaciye ashikirizwa ubutungane kandi azocirwa urubanza na sentare isanzwe y'abasivile kuko yakoreye icaha umusivile kandi kikaba ari icaha gihanwa n'amateka asanzwe atari ya gisirikare ico bita infraction de droit commun mu gifaransa iruhande y'ivyabaye kuri uyu wa kane mw'ijoro ryo kuri uyu wa gatatu hari humvikanye amasasu muri zone ya Musaga abanyagihugu bahaba bemeza ko umuntu umwe ari we yahakomerekeye ahandi humvikanye amasasu ni muri zone ya Buyenzi uwarashwe n'uwuzwi ku izina rya Jean-Marie Nsabimana yahoze atwara abakinyi b'umugwi w'umupira w'amaguru w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza Areruya FC yarashwe amasasu menshi ariko rumwe nirwo rwamufashe mu itako naho nk'uko avyemeza ngo kwa muganga basanze atagufa ryononekaye Jamal Nsabimana yarashwe ariko ava mu rugiwe mu gihe yari avuye mu rukino rw'umupira w'amaguru aja kubika umuduga wiwe avuga ko n'umuduga wiwe wononekaye cyane Jamal Nsabimana ariko avuga ko ata muntu n'umwe yiyumvira gushika ubu yashatse kumwica twamusanze muhiriwe ariko araba urukino rw'umupira w'amaguru rwahuza Burundi na Kongo jewe uko nyizi je nyene koza Jamari nuko numbayo mbaho n'abanyagihugu n'ababani bose naho hose ubaje naho ndimo ndubaka mu ngagara ushobora no kubaza n'ababanyi bahariya kenshi na kiriya gihe cyose cya manifestation je najayo kuraba chantier yiwanje kandi abantu bose babona eh gra bamamagara gra gra gra baranzi ko jewe nta muntu n'umwe ngirira nabi kandi benshi na benshi uravye naho nyine ndimo ndubaka ugiye no kubabaza bari abavandimwe bose ni je presque benshi n'abayizo parcelle n'abasabiye kuri urbanisme jesi nibaza ko ari umuntu ashobora kwibaza ko hari ikintu ashobora kungirira nabi mu bwiza hose ni mu bagenzi mu nyakabiga njayo ku ijabe kandi urazi ko bavuga ngo ku ijabo nda muntu yinjirayo ariko je najayo jewe mvuga
nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneye kandi akanya ko gushimira enjeniyeri nelson yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federica nkurikije nanje fide niyo ngabo mbwire umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.